hmm hello my correct people. e don't happen e don shele o Yeah, not be small thing. They say as queen army come come out eh come go go that interview finish Now, marian you don't say marian they fear kitikiti say queen army they come they come they come every day when they dey say queen army don't reconcile with only of ife Not be marian dey for jail They say now so marian come they rejoice now say ah ah rejoice always Now they say ah Now one person say ah you dey rejoice because nobody know the game where they play <laughs> nobody know the game wey only of ife and mary and uh, queen ami they play You understand me? Because this thing, eh, <laughs> if I see that because if you, <laughs> I don't listen, listen, listen to the interview, eh? I dey, I dey listen, I go write, I go check, read again, read again. Because me, I don't understand. There are things that, ah, I don't understand. You understand? Even though she said she will code it. You understand? And he said, we will be surprised. You understand me? just you know i know say na so they take code us surprise us for tadenikawo <laughs> you understand me my people. This mary i say mm e say oni of ife and queen ami dey play game He say only of ife He called him mama. He said no <laughs> because I hear say they say that they go babalawo everywhere. Say make we stop to talk about with Naomi. Even though the people when they say put for outside, the thing not work. There's every time I marry and they go babalawo. Not to talk about Ashley, oh no. Now here, Ashley they threaten. They say be ologu, if it is right. Everybody, every woman, woman, um, ologu, mommy, what dat pikin make i tell you eh hey just that they go they go just go do and deliver you comot Because this modern world as we dey so nobody dey proud to say okay publicly as young as you dey you just ah i dey serve water i dey do this one just because oni of ife na king oni of ife still believe in god e dey call god money and na if una wash am well say oni of ife na god e dey call so therefore among the whole oloris wen e go comot for palace i be say ashley join wen e go comot because people dey say ah if pipo if dem comot ashley no go go because oni no want oni no be dis person oni na um, a child of god a covenant child na oni of ife be when be said i say let la la last only of ife go even become pastor you supposed to become pastor shebi una dey see if you preach you understand me you know sometimes eh no matter how strong you are god devil must tempt human be. you understand me because everybody knows say any weak point when person get na they take dey hold am you understand that enemy take dey hold am because they see say only of a weak point na women na be weak point my people, only of ife weak point na woman No, you understand me yes Now, im they use women They come they use and they set them. and true true come they fall put That uh, moses ayefele he go he go carry women e carry uh, by, he carry this person uh, he be im name tobi philip You know hook talk eh, tokpe get pikin three months old pikin since when e come palace e no go again you understand me e dey there e come come e no go again e come dey there as a say e dey work meanwhile e <laughs> no dey work and this one na maria He with di oga dey arrange o oh, make dem go carry all year for ife na there e hook put o oh, e no go again He come begin you understand na na him dey come begin na she dey come begin dey <laughs> dey waka dey waka jack her money you understand our Ooni of is very very smart but in the terms of women e dey very weak you understand dem say wetin person like too much na him dey na if na there e for dey get wahala you understand me my correct people? you see am because of the weak point wey e get because of women all the di weapon now come make am wen e be say different things come dey happen different things come dey happen When e be say ah beautiful wife and eh, pikin dem come iwitoni e ofife come go get wahala my pipo upon di interview di interview mariam say no dem dey play game say oni of ife and queen naomi say dem dey play us say dem dey play game e dey tell di king as e dey so say say e no dey talk e dey tok o oh, na slow poison o oh. you understand dem say na so e go quiet tututututu person wey e know na im tell me e go quiet tutututu e no go talk. you understand but wetin e go do say e bad death eh They say she bad. <laughs> they say she bad. Eh? did she go do there for her mind? I mean, I don't see Mary and do Ashley. He just dey waka they come. e just now ashley now be target say wetin you do queen army wen you go dey follow us for back now e carry security take block until today ashley and mary no dey pass the same road for palace how many picture una don see dem dey take na lie you no see that time wen iyalaje force dem take picture only that one na hin dey wen he sit down here oni of ife sit down here wen e be say oni of ife no even talk to ashley as mary just get up waka comot na dat time come talk to her shebi una know you no talk with am o as mary just waka comot i no know where that mary and go He go talk to his sisters i no know or he dey talk to i no know who he dey talk to for that party that time That time wen e be say dem come marry dem oni of ife do birthday when dem come eh, hen na that time oni of ife come talk with uh, uh, ashley but when mary and dey there oni of ife dey lose straight <laughs> He dey lose straight ah god oh god of miracle my correct People, as i see hear this one now say ah ah wetin dey happen na you understand dem say eh oni of ife say wetin queen ami write e get some things say when e no clear say as dem come ask her eh di interview whether e go go this thing eh reconcile to palace e say no e no even say eh e no say no i'm not married to the only of Ife again say not even talk like that you understand me say just say eh, I, that i can't go to palace with six wife six women eh, huh in the palace you understand me say but why not no say i cannot marry only of Ife again say now that one the one here say they don't hear that one and again he come see say be iyaoba you understand He come see say be yaoba and again say na yaoba Now dem dey call am when im dey for palace yaoba Now dem dey call queen naomi for inside palace before she come comot for palace He say but why e say come dey bear dat name say make don't call am olori again say im be yaoba my people." as i hear that one eh me sef i con get some some sense or there i con pick some idea you understand i con still dey pick some idea for for the place say this thing na true o oh. say dem no true true It e gets a kind thing but who are we now? you understand who are we to ask question because ah we dey wait now. because every time these people, they are full of ah, packaging now. That they give person surprise so as queen naomi say big surprise that big surprise now Now mary and dey ask oni of ife oni of ife don tell and say abeg This lady e don comot for palace for una He don't come palace because of una pikin don't come palace which one come be eh, question wey you question am again say abeg say one wan One am for lagos One wan for lagos oni of ife say abeg e no fit come lagos e dey tire if you wan see am come ife eh. and again e no fit see anybody because e dey very very tired you understand e dey busy like i no see anybody because of the <laughs> ah ewele wele my people. hmm my correct people, welcome to naija royals news and gist tv if today is your first time on coming across my channel don't forget to subscribe hit on your notification bell so that whenever we upload video you be the first to be notified god bless you and again please follow me on my facebook page as Bose Corners TV may you share like and uh, always leave genuine comment so that better comment now make una dey leave and for there and make una follow me make una dey leave make una dey like am you know they share help me they share video for facebook Nah, god bless you now. so my correct people, are they talk about royal home and oh. they talk about nigeria celebrities bye for now we meet again